Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka mu gisagara ca Goma abantu umunani baguye mu myiyerekano yabaye kuri uyu wa gatatu watu saba
abantu barindwi nibo bapfiriye ahangaha ndetse harimo n'umukobwa umwe w'umunyamakuru abo bose bishwe n'ingabo za guverinoma basoda guverinoma basi
abo ni abanyagihugu bo mu gisagara ca Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare b'intwazangabo mu gihugu ca Gabon bavuze ko bafashe ubutegetsi kandi ko bafungiye perezida Ali Bongo iwe mu rugo ni nyuma y'uko urwego rujejwe amatora mu gihugu rwatangaje ko yatsinze ikindi kiringo ca gatatu igihuhusi Idela cashi- cashitse mu bice vyegereye ikigobe ca leta ya Florida iri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi igihuhusi idaliya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu cashitse mu bice vyegereye ikigobe ca leta ya florida iri mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika cahashitse gifise inguvu ziri ku rugero rwa gatatu ibindi kuri iyi nkuru fidel niyongabo igihuhusi idariya inyuma y'uko congereje inguvu zaco igihe cariko gica mu kigobe ca mexique cashitse muri leta ya florida n'imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero amajana abiri na kimwe ku isaha ikigo c'igihugu gikurikirana ikirere muri amerika cagabishije ko imyuzure n'imiyaga ikomeye bishobora konona ibitari bike mu bice vyose vyegereye ikigobe ca leta ya florida imikuba ivuye mu mazi ari muri ico kigobe ishobora gushika ku rugero rw'imetero zine mu burebure buramatari wa leta ya Florida Ron DeSantis mu gitondo ca kare kuri uyu wa gatatu yatangaje ko iyo mikuba ishobora kugeramira abari mu nzira yayo yavuze ko ibice bishobora kugeramirwa kurusha ibindi birimwo igisagara ca Tallahassee n'ibindi bice vyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Florida ikigo c'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika catangaje ko vyitezwe ko igihuhusi Idalia kibandanya kija mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Florida inyuma yuko gishitse ku butaka bwayo ingaruka z'igihuhusi Idalia zizokwibonekeza mu bice nka byose byo mu buraruko no hagati muri leta ya Florida izo ngaruka zizorangwa n'imiyaga ikomeye cyane n'imvura y'isegenya n'imikuba ikomeye cyane y'amazi mu bice vyegereye ibahari
barakoze fidel niyongabo abayobozi mu burusiya batangaje ko habaye ibitero vya drone za ukraine mu ijoro uh, kuri uyu wa gatatu vyageramiye intara zitandukanye mu gihe ingabo zigwanira mu kirere za ukraine zasubije ibitero vyo mu kirere vy'uburusiya kuri kiev mu gitondo co kuri uyu wa gatatu eugene mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru meya wa kiev vitali klitschko yabwiye urubuga telegaramu ko ibisasu vyaturikiye i kiev ibisigazwa byabyo byahanutse bigateza inkongi y'umuriro kandi bikangiza ibice byinshi by'umurwa mukuru wa Ukraine yavuze ko nta makuru yahise atangazwa ku bijyanye n'ababa bahasize ubuzima mu karere ka Pskov k'Uburusiya gaherereye hafi y'umupaka na Estonia na Latvia abayobozi b'Uburusiya bavuze ko drone zangije indege nke za gisirikare zitwara ibintu mu gitero cyagabwe ku kibuga cy'indege guverineri w'intara Mikhail Vedenikov yasohoye video kuri Telegram yerekana imiriro ikomeye aho ku kibuga nta bapfuye batangajwe kandi ibikorwa by'indege byahagaritswe kuri icyo kibuga uyu munsi kuwa gatatu kugira ngo basuzume ibyangiritse uburusiya bwavuze ko igisirikare cyabwo cyahanuye drone za ukraine ahitwa odior karuga bryansk rayazan no mu ntara za moscow igisirikare cy'uburusiya cyanavuze ko ingabo zacyo zaburijemo igitero cya drone mu nyanja ku cyambu cyo ku mujyi hafi ya sevastopol mu kigobe cya crimea yigaruriwe ahakambitse ingabo z'uburusiya ku nyanja mu gice kitatangajwe cy'inyanja y'umukara uburusiya bwanavuze ko kuri uyu wa gatatu cyashwanyaguje amato ane ya Ukraine ya gisirikari yaratwaye abasirikari urakoze eugene mukankusi ibirego bijanye n'ivyaha vy'agahomerabunwa bibandanya kuja ahagaragara- ahagaragara bivuye mu burengero bwa darfur mu gihugu ca sudan eugene mukankusi kandi
abantu ibihumbi magana muri ibi byumweru bishize bahunze baturuka mu ntara ya Darfur muri Sudani bajya muri iyo nkambi y'impunzi ku mupaka wa Chad mu mujyi wa Adre abagore n'abana bahari ari benshi cyane ariko ikintu gitangaje kigaragarira amaso nuko nta bagabo bahari imiryango irengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko abagabo bibasiwe n'abarwanyi b'abarabu bishingikirije ku moko i Darfur bavugwaho kuba bakorera abasivili amarorerwa umwe mu bagore baburiye abagabo babo mu mirwano mu mezi atatu ashize yabwiye ijwi rya Amerika ko yahunze n'amaguru agera muri Chad ari kumwe n'abana be nyuma y'uko urugo rwe n'ibintu bye byose yari atunze bishwanyagujwe n'abarwanyi Mohamed Usman w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yumvikanishije neza ko habonetse ibimenyetso by'uko abagabo bibasiwe bikomeye kandi ko kimwe muri ibyo ari uko bamwe muri bo ari abarwanyi avuga ko yemwe no mu rugendo bakora bahunga abagabo bagiye bibasirwa ku mihanda abagore bari mu mujyi wa Adre barebana agahinda kuva abari batunze imiryango baragiye kuri bamwe kandi bisa nk'aho ibintu bizarushaho kubakomerana nk'uko umunyamakuru baganiriye abivuga urugero n'ufite inda y'amezi atandatu yasigiwe n'umugabo we uheruka kwitaba imana
rero amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije murakomeje ubu naho ni umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini muri kumubandanya kumviza radijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gisagara ca goma abantu umunani baguye mu myerekano yabaye kuri uyu wa gatatu yari ifise intumbero yo gusaba ko ingabo zo mu mahanga zose ziri muri kongo zosubira iwabo jimi shukurani bakomera adufitiye inkuru irambuye
mu gitondo kare umujyi wa Goma hafi ya wose wumvikanye mu rufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya hari ahagana saa kumi za mu gitondo ubwo abashinzwe umutekano bageragezaga gutatanya barimo bategura imyigaragambyo iyi myigaragambyo yateguwe n'ubuyobozi bw'itorero rya wazalendu rizwi nka uwezo wa neno hafi abakirisitu baryo bose bari biteguye gukwira imihanda bagamije kujya ku cyicaro cy'ingabo za oni n'izituruka mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba yase nk'uko bari babyanditse mu rwandiko bahaye abayobozi ku munsi wa mbere itorero rya wazalendu cyangwa se uwezo wa neno ntabwo rifitanye isano n'imitwe ya wazalendu yishyize hamwe mu gufasha FARDC kurwanya M23 ahubwo ni itsinda ry'abasivili bishyize hamwe biyita abakunzi b'igihugu aribo wazalendu mu rurimi rw'igiswahili ubwo abashinga itorero baryita wazalendu rifite icyicaro gikuru hano mu mujyi wa Goma mu masaha ya saa kumi n'ebyiri abashinzwe umutekano barimo polisi n'ingabo za leta FRDC bari bakwijwe mu duce twose dusanzwe dutangiramo imyigaragambyo nka Mutinga muri kareti ya Katoyi iri muri komini ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma ku muhanda mugari uvaga umuja Sake n'undi uvaga umuja Rucuru na Nyiragongo ingamba z'umutekano zari zakajijwe dore ko abayobozi bari batangaje ko nta myigaragambyo y'abagize itorero rya Wazalendu yemewe saa kumi n'ebyiri n'igice abashinzwe umutekano berekeje kuri radiyo wezo wa neno iyoborwa n'urusengero rwa wazalendu ifite ibiro muri karitsiye ya keshero ahazwi nka sebeka impamvu ni uko mu masaha y'ijoro iyi radiyo yanyuzagaho ubutumwa buhamagarira abaturiye goma bose kwitabira iyi myigaragambyo bakimara kwinjira mu gipangu iyi radiyo ikoreramo bakubise urundi rufaya rw'amasasu yica umuntu umwe abandi barakomereka gusa uwapfuye ntibyadushobokeye kumenya izina rye aha kandi ibikoresho by'ingenzi by'iyi radiyo byasahuwe nk'uko byemezwa n'abagize idini rya wazalendu twahasanze nyuma gato ibyo bibaye dore ko bari bazindukiye mu masengesho ya mu gitondo bavuga ko aha ngaha hiciwe abantu benshi bari abasirikare mu by'ukuri bambaye n'amateni ya gisirikare bageze aha ngaha bashyira imodoka ku muhanda binjira mu rupangu basahura radiyo bicamwo abantu ndetse n'abandi barakomereka ngewe ndi umuzalendu kandi nkunda igihugu cyanjye ariko ibyabereye ahangaha ni agahomamunwa rwose hapfuye umukobwa umwe w'umunyamakuru ndetse hariya imbere hari n'abandi benshi bahapfiriye umunyamakuru we nta kibazo yari afite kuko yari ari mu kazi ke ko guha abaturage amakuru meza abantu barindwi nibo bapfiriye ahangaha ndetse harimo n'umukobwa umwe w'umunyamakuru abo bose bishwe n'ingabo za guverinoma aba bavuga ko badakeneye kubona ingabo za monesco na yase zidegembya mu mujyi wa goma twebwe abakongomani kandi dukunda igihugu cyacu ubu ngubu turashaka ko monesco igenda izo ngabo zose ntituzikeneye kandi dushaka ubwigenge bwuzuye bw'igihugu cyacu Agana saa moya amaduka yose yari yafunze imiryango kuko urufaya rw'amasasu rwumvikanaga mu duce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Goma. Muri ayo masaha Bwana Bisimwa Bertin umuyobozi w'idini rya Wazalendo ari nawe wari wahamagaje imyigaragambyo yahise afatwa n'inzego z'umutekano. Uretse kuba ari umuyobozi w'iri dini uyu nta ruhande rwa politiki abugamiyeho. Uyu yahise yerekezwa kuri gereza nkuru ya gisirikare hano i Goma. Abashinzwe umutekano bahise berekezwa ku rusengero rwa Wazalendo bahita barutwika ndetse bafatiramo izindi nsoresore ziteguraga guhangana na polisi y'igihugu. Amakuru ijwi ry'Amerika ritahagazeho yemeza ko abaguye muri iyi myigaragambyo babarirwa kuri mirongo ine na batatu abandi barenga ijana bagakomereka. Ariko itangazo rya guverineri ryemeza ko bayiguyemo ari barindwi abandi ijana mirongo itanu na barindwi bafata ubwo bageragezaga gutera ibyicaro bya MONUSCO. Iri tangazo ryemeza ko abakomerekeye muri iyi myigaragambyo ari mirongo itatu na batandatu. Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa guverineri w'intara Kivu ya ruguru avuga ko ababikoze bari bagwiriyemwo abatagize iryo dini dufite umwanzi umwe urimo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko iyo bibaye bityo ingabo zifata imyanzuro ikomeye twabashije gufata benshi muri bo bageragezaga kwigaragambya cyane muri iyi myigaragambyo bamaze kwigwamo tumaze kumenya ni barindwi muri iyi myigaragambyo abanyamakuru bahutajwe n'inzego z'umutekano abandi barafungwa gufungwa ariko baza kurekurwa nyuma y'umwanya muto bakomeza akazi kabo muri bo harimo Hostel Malivika ukorera serivisi y'igiswahili y'ijwi ry'Amerika waje kurekurwa mu masaha y'igicamunsi ibi byateye bamwe mu bakurikiranye neza uko iyi myigaragambyo yagenze banenga uburyo polisi na FARDC zihutaza abagerageza kwigaragambya Felicien Tumusifu n'umwe muri bo ntabwo ari abigaragambya barimo kuzana akavuyo hano mu mujyi ahubwo ni abashinzwe umutekano barimo guterera ibisasu mu baturage naho Hodari Muhawe uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere mu ntara ya Kivu ya ruguru yabwiye ijwi ry'Amerika ko imyigaragambyo itakagombye kubaho urubyiruko ntibukanguke rube maso ntiruje ruraba intumwa z'abandi bantu gukoreshwa uko bishakiye kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'itorero wazalendo buratangaza haba ku itwikwa ry'aho basengera ifatwa ry'umuyobozi waryo cyangwa ku bapfuye muri iyi myigaragambyo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
urakoze Jimmy Shukrane kuri iyo nkuru muri Gabon abasirikare batangaje ko bakuyeho ubutegetsi bwa perezida Ali Bongo Odimba yaramaze imyaka cumi n'ine ku butegetsi mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igihugu abasirikare baturuka mu mugwi wabajejwe umutekano batangaje ko inzego z'ubutegetsi zose zatembagajwe Temestokle Mutijima araduha ibindi kuri inkuru iri tangazo ryasomewe kuri televiziyo Gabo 24 n'umwe mu basirikare bakuru wagaragaye akikijwe na bagenzi be basaga icumi bari batuje mu mwambaro wabo wa gisirikare abo basirikare bibumbiye mu cyo bise komite y'inzibacyuho no gusubizaho inzego bavuze ko bafashe icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwariho bavuze ko budashoboye budatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi bwendaga gushora igihugu mu kavuyo icyemezo batangaje ko bafashe mu izina ry'abaturage
mu izina ry'abaturage ba gabo bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro dushyira ku iherezo ubutegetsi bwariho
abasirikare bahiritse ubutegetsi batangaje ko bahagarariye kandi bashyigikiwe n'inzego z'umutekano ubwo iki cyemezo cyatangazwaga abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp n'ab'iby'abongereza reuters bumvise urusaku rw'imbunda mu murwa mukuru libreville mu byemezo aba basirikare batangaje ko bafashe muri uku guhirika ubutegetsi harimo iseswa ry'ibyavuye mu matora yaherukaga kuba ifungwa ry'imipaka n'iseswa ry'inzego z'ubutegetsi
amatora rusange yabaye kuwa makumyabiri na gatandatu kanama bibiri na makumyabiri na gatatu hamwe n'ibyayavuyemo bihimbano bihindutse mfabusa imipaka irafunzwe kugeza hatanzwe irindi bwiriza inzego zose za repubulika zirasheshwe
mu nzego z'ubutegetsi aba basirikare basheshe harimo guverinoma sena inteko nshingamategeko urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ndetse n'urwego rw'amatora mu gihe irihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rigezweho byuzuye ryaba ribaye irya munani ribaye mu karere ka afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni nyuma y'iryabaye mu bihugu bya mali gineya burkina faso cadi ndetse n'iryaherukaga kuba muri nigeri perezida ari bongo ondimba w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko aba basirikare batangaje ko bahiritse ku butegetsi nibo wari watangajwe ko yongeye gutorerwa manda ya gatatu n'amajwi mirongo itandatu n'ane n'ibice makumyabiri na birindwi ku ijana kuri mirongo itatu n'ibice mirongo irindwi na birindwi ku ijana ya albert ondongo osa umukeba ukomeye bari bahanganye ni ubutegetsi yari amazeho imyaka cumi n'ine yasimbuyeho se umubyara omar bongo mu bihumbi bibiri n'icyenda wapfuye abumazeho imyaka hafi mirongo ine n'ibiri
arakoze jimmy shukurane kuri iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriwe kandi mushikirizwa na eugenie mukankusi indwara ya stroke inazwi nk'indwara y'ubwonko ibaho igihe hari umutsi ujyana amaraso mu gice runaka cy'ubwonko wifunze cyangwa se igihe hari umutsi wo mu bwonko uturitse ibi biganisha ku kwangirika cyangwa se ugupfa k'utunyangingo fatizo two mu bwonko nabyo bishobora gutera ubumuga budakira iyangirika ry'ubwonko se cyangwa yewe bikaba byanateza urupfu indwara ya stroke usanga yiganje ahanini mu bakuze nk'uko bitangazwa n'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya stroke bitangira kugenda byikuba kabiri buri myaka icumi uko umuntu amaze kurenza imyaka mirongo itanu n'itanu icyakora abantu benshi bakiri munsi y'imyaka mirongo itandatu n'itanu nabo barimo kwibasirwa na stroke inzobere zivuga ko indwara ya stroke irimo kwiyongera hirya no hino ku isi mu bakiri bato kandi ishobora guturuka ku mpamvu zirimo umubyibuho ukabije umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse na diyabete abategetsi bo mu gice cy'amajyaruguru ya mozambique bavuga ko imibare y'abarwayi ba stroke mu bakiri bato irimo kwiyongera muri aka karere k'ubuzima kanini kurusha utundi mu gihugu aho impuzandengo y'abarwayi bashya yageze ku bantu cumi n'umunani buri cyumweru mu kwezi kwa gatanu konyine muri bibiri na makumyabiri na rimwe ku myaka cumi n'icyenda jacob mario yasanganywe indwara yo mu bwonko ya avesi iyi ndwara yaremaje imivugire ye remaze imikorere y'amaboko n'amaguru bye kandi inashyira ku iherezo imwe mu ndoto zikomeye yari afite kuzaminuza mu masomo y'ubuhanga mu by'ubwubatsi
mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe narwaye indwara yo kwifunga kw'imitsi kuva ubwo nkomeje kwivuza simbasha kuvana akaboko aho kari simbasha gukina simbasha kwiruka
mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'igororangingo ku bitaro bikuru bya nampura biramenyerewe kuhasanga urubyiruko rwaje kwivuza kubera ingaruka rwasigiwe n'indwara yo kwifunga cyangwa guturika kw'imitsi yo mu bwonko izwi nka avese jamari asane ni umurwayi wasuzumwe asanganwa avese mu mezi atatu ashize
natangiye kugira ibibazo by'ubuzima umuriro mwinshi ndetse no kuribwa umutwe hanyuma binyinjiza ibitaro aho namaze iminsi itanu nyuma baransezerera ndataha ngeze mu rugo nongeye kuremba ntya mbabaye mu mezi atatu ashize kandi nagize ibindi bibazo by'ubuzima nagombaga kubanza guhangana nabyo byatumaga ntashaka kurya cyangwa kugira icyo nkora
muri nampura mu majyaruguru ya mozambique umubare w'urubyiruko rurwaye avese wariyongereye mu bihe bya vuba ikibazo gihangayikishije abategetsi kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka abantu mirongo itanu na batanu barwaye indwara ya avese bakiriwe mu bitaro bikuru bya nampura kuva icyo gihe umubare w'abasuzumwa bagasanganwa iyo ndwara wakomeje kwiyongera mu kwezi kwa gatanu konyine abarwayi bashya cumi n'umunani bakiriwe n'ibyo bitaro mu gihe cy'iminsi itatu frederico sebastien umuvugizi w'ibitaro bikuru bya nampura avuga ko abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se abafite abo mu muryango bigeze kurwara iyi ndwara bagomba kwitonda kurushaho
benshi mu barwayi baje hano ntibari banazi ko barwaye umuvuduko w'amaraso hanyuma aho baziye tugasanga barwaye avc baje no gutahura ko bari barwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa se bari barwaye diyabete rero icya mbere dusaba ni uko buri wese urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso urwaye diyabete se cyangwa ufite uwo mu muryango we warwaye iyi ndwara yakwihutira kujya kwisuzumisha ku kigo nderabuzima kimwegereye sebastien aburira ko kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge bitemewe kunywa itabi cyo kimwe na zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo byose bishobora guteza ibyago byo kurwara avesi
utekereza iki ku ndwara ya stroke mu bakiri bato waba uzi ibimenyetso by'iyi ndwara ese ni iki wakora mu gihe uwo muri kumwe afashwe n'indwara ya stroke ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri maroc
indwara ya AVC ni uguhagarara gutembera mu mubiri kw'amaraso mu by'ukuri ni indwara y'umutima navuga ko ari uburwayi bw'umutima
ni indwara z'umutima nicyo mbiziho
niba umurwayi afashwe n'isereri akagwa ni ngombwa kumuryamisha neza mu buryo atekanye hanyuma ugahamagara abashinzwe ubutabazi bwihuse niba warahuguwe mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze nkanjye mfite impamyabushobozi mu bijyanye n'ubutabazi bw'ibanze umukorera ubutabazi bwo gukangura umutima niba wahagaze ikindi AVC ifata mu buryo butandukanye hari AVC igufata ku buryo utabasha kugarura ubwenge no mu gihe bugarutse ukisanga wagagaye inkingo ni ingenzi rero guhamagara abashinzwe ubutabazi bwihuse nicyo gisubizo cyiza kurushaho mu gihe hari uyirwaye ni uguhamagara imbangukiragutabara cyangwa abashinzwe ubutabazi bwihuse
mbere na mbere avese ni indwara yo guhagarara gutembera kw'amaraso ntekereza ko ikunze kwibasira cyane abantu bashaje kurusha urubyiruko n'ibyo ibimenyetso by'indwara yo guturika kw'imitsi yo mu bwonko bitangirana n'umuvuduko ukabije w'amaraso wangiza mu gihe umurwayi yafashwe nayo agira ikibazo cyo guhumeka nahamagara abashinzwe ubutabazi bwihutirwa kubera ko ntari muganga ntacyo nabikoraho
inzobere zivuga ko indwara ya stroke irimo kwiyongera hirya no hino ku isi mu bakiri bato kandi ishobora guturuka ku mpamvu zirimo umubyibuho ukabije umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse na diyabete kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa n'iby'iyi ndwara ya stroke mu rubyiruko n'icyakorwa mu kwikumira twaganiriye na muganga amina haruna bature inzobere mu buvuzi bw'indwara zifata mu bwonko n'imikorere yabwo ku bitaro by'igihugu abuja muri nigeria
hari ubwoko bubiri dufite iyitwa emojic avc idakunze kubaho cyane tukagira n'iyitwa ishimic avc ishimike AVC yihariye mirongo inani na gatanu ku ijana by'indwara ya AVC mu gihe hemorrhagic AVC yihariye cumi na gatanu ku ijana mu barwayi bose barwaye indwara y'ubwonko ya AVC AVC mu bakiri bato niyo mvugo dukunze gukoresha tuyisobanura irimo kugenda yiyongera ndayizi kuko turimo kubona abakiri bato barwara umuvuduko ukabije w'amaraso hakiri kare urasanga umuntu ukiri muto ku myaka mirongo itatu makumyabiri n'ine afite umuvuduko ukabije w'amaraso mu bindi biyitera kandi urabona abantu barimo kurwara diyabete bakiri bato ni ingaruka y'uburyo tubayeho akamenyero kacu mu bijyanye n'imirire kudakora siporo cyangwa se kutagenda kenshi cyangwa guhora wicaye ahantu hamwe nko kureba televiziyo umwanya munini guhora tureba muri za telefoni zacu cyangwa za mudasobwa turimo kugira kandi ubwiyongere bukabije bw'ikigero cy'urugimbu rwa kolesteroli mu mubiri ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nka eroyine kokayine amfetamine abantu kenshi barwara vese bitewe n'ibyo ikindi kiyitera ni ukunywa itabi hemorrhagic vese ni igihe imitsi ibiri ituritse hanyuma amaraso akavira mu bwonko ibyo bikunze kuba ku kigero kiri hagati ya mirongo itanu ku ijana na mirongo inani na gatanu ku ijana kandi urubyiruko rukunze kuza rwarwaye vese rukunze kuba rurwaye iyi hemorrhagic vese buri wese ugejeje ku myaka mirongo itatu y'amavuko aba akwiye kwipimisha igipimo cy'urugimbu rwa kolesterole cyangwa kwipimisha umuvuduko w'amaraso nibura rimwe mu kwezi hari n'icyo byaba bitwaye ubikoze buri cyumweru bibiri niba bishoboka niba mu muryango wawe hari uwigeze kurwara iyi ndwara niba se urwaye diyabete buri kwezi cyangwa buri mezi atatu jya wipimisha urugero rw'isukari mu maraso n'ikizamini twita hba rimwe esi icyo kigaragaza igihe isukari imaze mu maraso yawe mu gihe kingana n'amezi atatu
ghana yatangije gahunda y'ibikoresho byo kwipima ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda igamije guha abantu uburyo bworoshye bwo kumenya uko bahagaze mu bijyanye na virusi itera sida mu ibanga kandi igihe cyose babishakiye abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko iyi gahunda izazana impinduka zikomeye mu rugamba rwo kurwanya sida muri ghana kubera ko itanga ububasha bwo gufata ingamba ku muntu ku giti cye twaganiriye n'abantu akara ku bijyanye n'ibi bikoresho byo kwipima virusi itera sida
ni byiza rwose kubera ko nko mu gihe cya coronavirusi ntekereza ko byasabaga kujya kwa muganga kugira ngo ubashe kumenya niba ufite iyo ndwara kugeza ubu hari udukoresho twipimisha tureba niba dutwite yego ntekereza ko bizafasha kubera ko kwipima igihe icyo ari cyo cyose aho waba uri hose iwawe mu rugo ku kazi ahantu hose bigusaba kujya aho bacururiza ibyo bikoresho muri farumasi aho ariho hose ushobora kubona ako gakoresho urakagura hanyuma ukipima ukamenya niba waranduye cyangwa utaranduye
hamwe n'iyi gahunda nibwira ko icya mbere bizafasha mu gukoresha neza igihe hanyuma icya kabiri ibanga ni ikintu cy'ingenzi cyane urumva abantu bamwe ntibaba bifuza ko ibisubizo byabo bimenywa n'abandi nyuma yo kwipimisha mbere twajyaga ku bitaro hanyuma muganga akagufata amaraso ugategereza ibisubizo ariko ubu iyo tuvuze gukoresha neza igihe ni uko bitagusaba kujya gutonda umurongo kwa muganga ujya kuri farumasi ukagura agakoresho hanyuma ukipima ubwawe
ubuzima bwite bwawe burarinzwe ntuzajya ku bitaro ngo abandi bo bagusuzuma ngo bivaho bigutungura cyangwa hagira ikindi kikubaho abantu babe babimenya ko wanduye virusi itera sida cyangwa bigenda ukundi nibwira ko bizatuma wibikira ibanga ryawe bwite
abahanga mu bya siyansi bo muri kaminuza ya california mu mujyi wa los angeles bavumbuye agakoresho gashobora umunsi umwe kuzasimbura uburyo buzwi mu cyongereza nka chemotherapy cyangwa se chimiotherapy mu gifaransa bukoreshwa mu kuvura kanseri ubwo yarimo akurikirana amasomo ye negin majedi inzobere mu binyabuzima yiyumvisemo adashidikanya ko iterambere mu buvuzi bushingiye ku budahangarwa bw'umubiri ubwawo umunsi umwe rizafasha abaganga kuvura neza kanseri
ushobora rwose kwinjiza ingirabuzima fatizo z'ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma ukifashisha ubushobozi kamere bw'umubiri bwo kuba washongesha ikibyimba kugira ngo wirukane ingirabuzima za kanseri majidi wavukiye mu gihugu cya irani n'umugabo we mahdi hassan nawe w'inzobere mu binyabuzima bari mu bagize itsinda ry'abashakashatsi b'inzobere mu bumenyi butandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza ya california i los angeles iri tsinda ryakoze sinfnode agakoresho gatoya cyane kabasha gushonga eh, kajya kungana n'umutwe w'ikaramu y'igiti aba bashakashatsi bavuga ko aka gakoresho gakoze mu kinyabutabire gaterwa mu kibyimba kagahera ubwo kagatangira gusohora umuti utanga ubudahangarwa buruta ubw'umubiri wari gutanga wikoresheje wo ubwawe
gakora nk'inzu y'imyitozo ngororamubiri y'imbere mu mubiri kazana ingirabuzima fatizo hanyuma kakanazitoza Profesor Maneshi Butu avuga ko igitekerezo cy'aka gakoresho ari uguhagarika ingirabuzima ngenzuzi z'inkumirizi zibangamira ingirabuzima z'ubudahangarwa bwo kurwanya kanseri
ibi rwose birafungura inzira yo kugira ubudahangarwa bw'umubiri atari kanseri y'ibere gusa ahubwo n'ubundi bwoko bw'ibibyimba bikomeye Sinfinode yasuzumiwe ku mbeba zifite kanseri y'ibere igaragaza ubushobozi bwo gushongesha ibibyimba by'iyo kanseri mu mbeba zingana na mirongo inani ku ijana abashakashatsi barateganya gutangiza amasuzuma akorewe kwa muganga mu mwaka utaha bagamije ko iri koranabuhanga mu kuvura kanseri mu bantu ryaboneka vuba cyane bishoboka ikiganiro cyacu cya none bungabunga ubuzima tugisoreje aha ku yandi makuru inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi mugumane n'ijwi rya amerika ku rubuga rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu mwakoze rero kubana natwe naho ubutaha mukomeze kugubwa neza mukora kandi ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
harakoze mugenzi wacu Eugene Mukangusi kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi Aloise Bigirimana yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru edi gwemani we yarahagarariye ibiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mubandanya kumva izadijwi rya amerika kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka